my people, um welcome to my channel please subscribe share this video follow me for my facebook page as bose corners blog so make me enter with the carriers come i no go waste time my people. hmm e get dis thing wey caviarcy tok wen be say uh, many people diverse. many people say na oppression you understand say kabiyesi dey try to oppress queen naomi na make kabiyesi come out come dey talk that kind thing you understand you know shebi una know how many times wey i don talk this thing so so according to one woman one of her beautiful mummy wen be say e dey there dat day e come tell me say she dey very very e dey vex That very day when Kabiyesi take dey talk those kind thing he said, well he's e no surprise He said, be like say Kabiyesi don't drink He said, "Now him make am come dey talk those kind thing He said, because as they talk I know they stop Now so they talk and they go like say people don't know what wetin did. like say people don't know what dey happen He said, "The way when Kabiyesi take dey talk that kind thing He said, come be like say People no dey people no know kavyesi again say kavyesi, abi no be caviarcy wey we know wey be say kavyesi no get pikin na only adeola na im be kavyesi pikin wey we know wey be say kavyesi na queen naomi na im open door Kavyesi marry wurola eh, wurola leave am e say because of say kavyesi no dey sleep with am and e say winches and winds dey disturb am so he can't come out before he come marry queen naomi queen naomi was eh, in a very small age He dey small when he take marry am as he married queen naomi my people queen naomi disagreed to marry am but because of his mama kabezi speak with his mama His mama can't allow am to marry am meanwhile before queen naomi marry kabezi These women when kabezi they praise they give accolade abialete tell the talker. They praise them. They tell, they talk many, many things concerning them. These same women, they're there for palace. You understand? Obviously was dating them. Not be say there be new people. They not be uh, new people. Obviously, he just a like Queen small. Queen never open eye. Queen not wise. Because you know why they do the work of God. Now make Queen not wise that time e come dey begin dey kabiyesi come begin they talk this is the second no the third time now when kabiyesi go they talk this kind thing go they say my wife go they praise them like say not be the same women when be say dem pursue Queen Naomi come on for palace so somebody come write me come tell me say see you. Oh, make it tell me oppression when kabiyesi oppress that day say because of that she no go ever you know go ever say she be one of di eh, chief na she be say she no go go palace again na woman o He say this is not love but oppression Kavesi has so many wives at last at least before he marry now all those women are still with him yes they were with him he did did he tell Naomi that he is going to bring those women from their husband <laughs> their husband's life and marry them eh? did he even pre uh, protect Naomi from from these women whenever they humiliate her hmm. he say did Kabiyesi not humiliate Naomi several times telling crowd uh, telling cowards that he loves his wives who are better than Naomi. Why should she apologize to a man who tells who tell lies to many to to marry her? Sorry. Why should she tell a man who used her as a slave with sorry. He said, Why do you want her to tell who used his wife and humiliate her? And humiliate her. Sorry. He said, Do you know these second-hand wives, women that only is proud of because of money attentions, money at, at, attempt money attempt naomi life several eh, money attempt naomi's life several times he say when he was marrying those women did you hear toby said kabiyesi said they should pepper queen naomi please bose eh, what kind of love is that Huh? Me, I never hear that one, no. Say, Kabiyesi is even the pepper Queen Naomi. My first time. I mean, na wedding bloggers they talk, Now you talk. If now wedding bloggers, I no fit come out come talk say, um, as uh, we did so, say, the time they marry Queen Naomi, Ooni of they marry Queen Naomi, not only she. Even though, say, all these women dey for palace. Yes, all these women dey palace, my people. Kabiyesi. <laughs> wetin kabiyesi i no understand He say make dem pepper queen He say several times He say olori tobi say uh, eh, oni of ife tell dem say make dem pepper queen naomi eh hmm. He now ask me what kind of love is that for that one say make uh, oni of ife tell dem say make dem pepper queen naomi i no believe you understand i no believe my sister i believe say um, maybe na blogger na from blogger hand now you for hear that one if na blogger hands you for hear that one na lie they talk bloggers they lie well well i not sure say they talk like that but you the thing when you write for here madam um these things now when you write send to me you write it now it's very very it is um I love it. The way when you take write down. I love it. You understand? Because you see these women when Kabiyesi now, that day Kabiyesi carry microphone, he begin praise them. When they want use juju scatter their life. You understand? They want they don't do juju, they don't do many, many things. If not be Queen Naomi, Kabiyesi, they not go call you man. Now that same lady now, woman, now you come, they talk say, ah, I don born twins i don burn this one nobody don burn trees before for ileife shey na no be artificial no be eh, eh, eh, this thing artificial no be caviarcy take burn di twins eh na artificial na medication na im caviarcy take burn twins When be say caviarcy no let us hear word say he don born twins na she im be the first person when he don born twins for for for this thing ileife Now, kabiyesi be the first person when he born twins for ilefe so those twins now kabiyesi don't give them uh, eh, dis thing He can't use dem take sing e give dem title you understand eh, say na she now, ivf na kabiyesi take born twins kabiyesi we know we know everything concerning you everything about you if we blogger you know say me i used to love you so much bedi way di wey take kon dey tok to queen amina dey humiliate you think kabia say you think you can humiliate her you understand its not possible you cannot humiliate her because all di whole women wey dey here except elizabeth you understand except elizabeth all of dem all of dem my pipo na ain kabiesi hmm, don sleep wit. dem dey palace and all of them are people. wife Kavezi was dealing with sleeping with them. somebody wife Kavezi go collect and go marry them. all of them from person house Now my house now they dey like Tope na Tope na man house e dey e come comot go give Kavezi something e just born pikin Onare see when he see Kavezi he not go back with three months old pikin i get tope story for my hand you understand so my people, huh the way wey i know who say queen naomi wetin he do When he go dey do divorce for online i know say that thing e no dey okay you understand i don like it its not okay